Olivier ni la 18 Amérique. mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba uh, ku munsi wa mbere itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na fideni ngabo na oriane itangishaka ni saa moya n'igice i bujumbura n'i kigali mu rwanda ndabaramukije nanje ndabifuriza umunsi mwiza ku uyu wa mbere
kuvuga ngo rero ushize muri rusange urasanga uyu mushinga nta abaturage ntacyo wabamariye kuzamura rero ikidomoro biratuvuna cyane turavomera iyo twarenze nk'ibitunguru tugakoresha amaboko yacu
abo ni abanyagihugu binubira ukuntu amaporoje ya leta ahomba atuma nabo bahomba ibintu byinshi kandi bikanabavuna mu buryo babayeho bwa misi yose iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru avuga hirya no hino ku isi harimo ibihano bishyashya amerika yafatiye iran umunsi wo kwibuka amavuko ya Martin Luther King Jr n'ivyagirizo by'abakinyi bemera gutsindwa n'impaka mu rukino rwa tennis kubera bakiye amafaranga aya makuru turayagarukako mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru iyo hirya no hino twabateguriye ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu ca iran bwatangaje ko ibihano bishasha vya leta zunze ubumwe za amerika ku mugambi wa mamesire balistique y'ico gihugu biteye kubiri n'amategeko umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa iran hossein jaber yatangaje uno munsi kuwa mbere ko iran izokwishura mu gukomeza utwigoro twayo ku vyerekeye umugambi wayo wa misile balistique wemewe n'amategeko no gukomeza uburyo bwayo bwo kwivuna umwansi iran yanebaguwe na leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu vyo mu burengero bw'isi ku igeragezwa ry'amamisile balistique inshuro zibiri mu mwaka uheze bivuga ko ryaciye kubiri n'ingingo z'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi irani yarashyigikiye igeragezwa ry'iyo mamisire mu kuvuga ko ryari rijyanye n'ibyerekeye umutekano w'igihugu leta zunze ubumwe za amerika zafatiye ingingo nshasha abanya iran batanu n'amashyirahamwe y'icyo gihugu afitanye isano n'ibikorwa biziririjwe by'amamisire balisitike perezida wa amerika barack obama yatangaje ko leta yiwe izoshira mu bikorwa ivyo bihano bishasha ku mugambi wa mamisire balistique y'igihugu ca iran muri afurika y'uburengero ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika byasohoye itangazo rivuga ko rivuga rishimitse ko banegura ibitero byagizwe ku mugwa mukuru wa burkina faso bigahitana abantu mirongo ibiri n'icyenda bigakomeretsa abandi batari bake baturuka mu bihugu cumi n'umunani iryo tangazo ryasohotse mu gihe igihugu cya burkina faso cyatangura ikiringo cy'iminsi itatu yo kugandarira abo bantu biciwe muri ibyo bitero byagizwe ku ihoteli ikomeye n'iyindi nyubakwa yo gufunguriramwo iri hafi yayo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyo hoteli iri ku mugwa mukuru wa gadugu bita splendide na resitora yitwa capuccino cafe ku mugoroba w'umunsi wa gatanu batangura kurasa abantu inzego z'igihugu zijejwe umutekano kumwe n'abafaransa zikorana ni kumwe n'iz'abafaransa zikorana nazo zatangiye gutabara mu gitondo cy'umunsi wa gatandatu aho batana mu mitwe n'abo bakozi b'ibibi ikiringo c'amasata ari make kugira bigarurire iyo hoteli ikunze kwakira abanyamahanga batari bake kumwe n'abakozi ba onu radiyo ijwi rya amerika washington dc abanyamerika mu gihugu cose uno munsi kuwa mbere bibutse itariki y'amavuko ya martin luther king junior yayoboye umuhari w'abaharanira uburenganzira bw'agateka k'abirabure muri amerika martin luther king yamenyekanye cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu na gatanu igihe yayobora ukwihoza amabus atwara abantu mu gisagara cya montgomery mu ntara ya alabama mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za amerika mu byatumye icyo gisagara gikuraho inyifato yo gukumira abirabure mu mabus atwara abantu yamara umuyobozi akomeye cyane mu rugamba rwo guharanira uburenganzira bw'agateka ka muntu k'abirabure byamuhaye igihagararo kinini cyane mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu imyaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu akaba yashikirije ijambo rikomeye ryinjiye mu mateka i have a dream ni ukuvuga ndafise inzozi mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na gatatu i washington dc yararonse agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kane umwaka itegeko rikomeye ryerekeye uburenganzira bw'abirabure ryatewe kw'igikumu na perezida w'ico gihe Lyndon Johnson Martin Luther King yagandaguwe ku itariki zine z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu n'umunani mu gisagara cya memphis mu ntara ya tennessee aho yari yagiye gufata mu mugongo abakozi b'abirabure bakura imyavu mu mabarabara bari bagararije akazi kubera barondera guhabwa umushahara umwe n'abazungu
urunani rw'abasirikare bayobowe na arabi saudite bishe abapolisi bashika kuri cumi na batanu ku mugwa mukuru wa yemen mu ijoro ryakeye abo bakaba biyongereye ku bandi bantu bashika ku bihumbi bitandatu bamaze kwicwa kuva leta ya arabi saudite itanguye ibitero byo kurwanya abahu- abagwanyi b'abahudi bafashe igisagara ca sana umugwa mukuru wa yemen ico gitero ku biro bikuru vy'igipolisi cakomerekeje abandi batari bake abajejwe ibikorwa byo gutabara bihutiye kurokora abatari bake baguye munsi y'amazu yasenyaguritse muri icyo gitero abaroberi b'abahudi bafashe umugwa mukuru wa yemen mu bihumbi bibiri na cumi na kane ivyo bituma umukuru w'igihugu abdi rabu mansur hadi atanga imihoho mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yongera ahungira i riyad mu mugwa mukuru wa arabi saudite kuri uyu munsi wa mungu kimwe muri ivyo bitero vy'urwo runani rw'abasirikare bayobowe na arabi saudite cyahitanye umumenyeshamakuru yigenga akorera ijwi rya amerika na irin umumenyeshamakuru almegidad mojali yabaye umumenyeshamakuru agira gatandatu yiciwe muri yemen kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abakinnyi b'urukino rwa tennis eh, batang- batanguye gukina uno munsi ku wa mbere mu ihiganwa rya tennis rya australian open mu gihe hari amakuru avuga ku vyagirizo vy'abakinyi eh, bakiye amafaranga kugira bitsindishe ku nguvu n'impaka mu mahiganwa ivyo bifatiye ku nzandiko z'ibanga zamenyekanye bbc na buzzfeed bitangaza ko mu kiringo c'imyaka cumi irangiye urwego rwa tennis rujejwe ukwitwara neza mu rukino rwa tennis rwaragabishijwe ku vy'uko abakinyi ba tennis cumi baza ku rutonde rw'abakinyi mirongo itanu bakomeye kurusha abandi ku isi bashobora kuba baritsindishije n'impaka mu mahiganwa ya tennis kubera bahawe amafaranga yamara nta n'umwe muri bo yigeze ahanwa Chris Kermode ayoboye ishyirahamwe ry'abagize tennis umwuga amenyesha ko atavyemezo urwego rujejwe eh, kwitwara neza mu rukino rwa tennis rwatoye bishigikira ivyo vyagirizo k'urwo rwego rudafatira ku rukurukuru urwo rwego n'abategetsi b'urukino rwa tennis bariyamiriza bivuye inyuma ivy'uko- ivyemezo vy'uko hari abakinyi bitsindishije ku nguvu mu rukino rwa tennis kubera bakiye amafaranga vyirengagijwe ku mpamvu iyo ari yo yose canke kw'ivyo vyagirizo bitariko bitohozwa neza
muri pakistan abagwanyi b'abataliban biyitiriye igitero ca bombe cagizwe ku basirikare bagwanira mu kirere bashika kuri batanu gikomeretsa abandi batari bake igipolisi kivuga ko ico gitero cagizwe kuri uyu munsi wa mbere hanze y'igisagara ca keta umugwa mukuru w'intara ya balochistan isanzwe igizwe n'umutekano muke umwe mu bategetsi ba leta eh, avuga ko abagwanyi baturikije iyo bombe mu gace kitwa marget aho bari bate, aho aba bagwanyi bari bateguye ba- gusambura imiduga y'abasirikare bagwanira mu kirere b'umugwi witwa frontier corps umuvugizi w'abataliban mohamed karsani niwe yatangaje ko aribo bagize ico gitero yongera avuga ko abantu benshi baguye muri ico gitero
murumva ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi eh, muradukwirikira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter adresi yacu ni voa radiyo yacu site yacu ya internet ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu biyaga binini itegeko rigenga ubwigenge bw'amakomine mu gisagara cya bujumbura ririraja mu ngiro na cyane cyane mu gace kayo ka- k'akarere u- ka- kerekeye ubutunzi ivyo vyashikirijwe na muganga jean bosco gira uko ishaka yahora atwara komine muha urongoye igisagara ca bujumbura yabwiye umumenyeshamakuru wacu ko igituma iryo tegeko ritaraja mu ngiro ari uko igisagara ca bujumbura kidashobora gufatwa nk'izindi ntara z'igihugu inkuru ya evariste nziko banyanka iryo tegeko rigenga amakomine yo mu gisagara ca bujumbura ryatewe ku gikumo n'umukuru w'igihugu petero nkurunziza ku igenekerezo ya mirongo ine n'umunani ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka wa bibiri na cumi na kane iryo tegeko kandi ryahindura amakomine cumi n'atatu muri atatu ariyo ntahangwa mukaza na muha muganga jean bosco gira uko ishaka umwe mu bagize inama nyobozi ya komine muha ni umwe mu barajwe ishinga no ku iryo tegeko ritaraja mu ngiro ibijanye n'iryo tegeko kitaraja mu ngiro twavuga ahanini ni kijanye n'ubwigenge eh, bw'amakomine mu bijanye n'uburyo kuko iryo tegeko riha amakomine eh, ubwigenge mu vy'ubutunzi kugira nayo nyene ashobore kwitoreza amakori n'amatagisi nk'ayandi makomine yose ya ruguru gutyo agashobora eh, gushira mu ngiro imigambi baba baremereye abanyagihugu twamubajije iyo vyapfiriye kugira iryo tegeko ntirije mu ngiro na cane cane mu gace karyo kerekeye ukwigenga kw'amakomine yo muri meri ya bujumbura mu vy'ubutunzi muganga jean bosco gira uko ishaka yaturungitse kubariza mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu canke ku butwara igisagara ca bujumbura twibaza ko aho niho hari ikibazo ku bituraba twebwe nta ntambanyi n'imwe tubona yobuze iryo tegeko rija mu ngiro fredimbo nimpa aramutswe igisagara ca bujumbura twamubajije igituma iryo tegeko riha ubwigenga amakomine yo mu gisagara ca bujumbura ubu citwa intara ya meri ya bujumbura ritaraja mu ngiro yishuye ijwi rya amerika ko meri ya bujumbura idategerezwa gutunganywa nk'intara fredimbo nimpa avuga ko ivyo gushira mu ngiro iryo tegeko mu gace karyo kerekeye ukwigenga kw'amakomine bidakunda igituma ni uko meri ya bujumbura iharaniye ayandi mashirahamwe n'abakozi bayo imiryaridi zitatu zirenga mu mafaranga y'amarundi umukuru w'igisagara ca bujumbura avuga ko kugira ico kibazo kizove mu nzira ari ukurindira irindi tegeko muri kino gihe riri mu nteguro tukivuga ubuzima bw'amakomine ya meri ya bujumbura kuri uno wa mbere niho hatangura ibisikanya hagati y'abahora barongoye amakomine kuva ku igenekerezo rya mirongo ine n'icenda ukwezi k'umunani muri bibiri na cumi na gatanu gushika ku igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu jean bosco gira uko ishaka yahora arongoye komine muha yasigiye uwahoze ari umuhanuzi wajejwe ubuhinga mu by'intwaro n'imibano dinze menshi louis ari nawe agiye kurongora by'imfatakibanza komine muha imigambi itanu yari kwirarangurwa muri yo harimo inyubakwa nshasha za komine muha zimwe zitari bwarangire kubakwa mu gihe abanyakanyosha twayaze bamwe bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise indongozi yabo ihinduriwe amabanga kandi yari yarafashije kugira agahembwe mu by'umutekano kabe kahari muri zone kanyosha muganga jean bosco ugira uko ishaka arabahumuriza twagomba rero tubatera akamu tubasabe yuko umwansi wewe eh, yamagavye nabo nyene ntibajya mu mukondora zose bame biteguye kugira umwansi ntabace mu ryahomye nako kamo rero twotera abanyagihugu n'abazodusubirira ko gukora baja inama n'ingingo mu bijanye n'umutekano ntihagire n'umwe yigira sindabibazwa mwomenya ko hisunzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu uwo yahora arongoye komine muha yahawe amabanga yo kurongora ibiro bijejwe ubugenduzi bw'amagara y'abantu mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu remy barampama yahora arongoye komine ntahangwa akazoja k'umukenguza amateka asubiriye umukenguza amateka martin bazumutima yagenywe mu mabanga yo kurongora umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo sentebe mu gifaransa ariko uwa gatatu yahora atwara komine mukaza we yarabogojwe n'itegeko ry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu pascal barandagiye yagirije marie suzanne ndayisaba kuba yarafashe ingingo zimwe zimwe atawe agishije inama hamwe no guhagarikira ubugeni atisunze amategeko ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze cyane evariste nziko banyanka tuve mu burundi tuje mu rwanda urwego rw'umuvunyi bita ombudsman ruvuga ko rwatanguye gukurikirana amatungo y'abantu bahora bayobora amaproje yahombye ngo harabwe niba hagom- ah, ah, niba guhomba kw'ayo maproje bidafitaniye isano no kwigiza ko amatungo kw'abayayobora ni inkuru ya sumta kaboyi
buri mwaka umugenzuzi mukuru w'imari ya leta asohora imibare igaragaza amamiliyari leta itakaza mu mishinga itangira igahomba nta kirageza ku baturage urwego rw'umuvunyi mu nshingano rufite rwo kugenzura imitungo y'abayobozi rutangaza ko rwasanze guhomba kw'ibigo bimwe na bimwe bigendana no kwigwizaho imitungo kw'abayobozi b'ibyo bigo madamu cyanzayira royizi y'umuvunyi mukuru avuga ko batangiye gusesengura ubutunzi bw'abayobozi bagiye bayobora ibigo bikaza guhomba ngo barebe niba nta sano ihomba ry'ibyo bigo ifitanye n'imitungo abo bayobozi batunze Ah, hari igihe iyo dukora asesimenti tuvuge y'umushinga runaka cyangwa ya porogaramu runaka ah, mu- mu gukora iyi asesimenti eh, dushobora hari hari hari byinshi bizamo dushobora gusanga harimo ibyaha bitandukanye harimo ibyaha byo kunyereza dushobora gusanga harimo ibyaha bya ruswa ibyo tukabikurikirana ariko iyo dusanze bimeze gutyo tunasubira inyuma kuko muzi ko dushinzwe no gukora eh, igenzura ku mitungo so tunasubira inyuma tukajya kureba ba bandi bashinzwe gucunga izo porogaramu iyo mishinga abashinzwe amasoko mu- aho twasanze hari ibibazo mu masoko tukajya kubihuza n'imitungo yabo uru rwego ntirutangaza umubare wa dosiye rumaze kugeza mu nkiko umuvunyi mukuru asobanura ko mu manza nshinjabyaha iyo bagikusanya ibimenyetso ibintu byose bigirwa ibanga gusa yagarutse ku mishinga ya leta yakorewe ubushakashatsi n'urwego rw'umuvunyi bikaza kugaragara ko yahombye twebwe hari imishinga twakurikiranye tugasanga yaradindiye cyangwa ah, itarageze ku nshingano u- uko byagombaga Ah, iyo dusanze bimeze gutyo niho dusubira inyuma tukajya kureba niba nta bigwijeho imitungo mura- bari bashinzwe gucunga iyo mishinga hari nk'umushinga uriya wo kubyaza nyiramugengeri amashanyarazi Ah, uwo muri gishoma twawugaragaje muri raporo hari biriya bya stade ya huye twarabigaragaje muri raporo yacu umushinga twagarutseho sinzi ko nawita umushinga biriya bya porogaramu za bayibayi nyakatsi iyi mishinga itangirwa igapfa itararangira igira ingaruka ku baturage baba bayitezeho kubakura mu bukene urugero ni urw'umushinga wo kuhira imyaka mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba watanzweho za miliyari zitabarika ukarangira nta nyungu abaturage bawukuyemo ndetse n'ubu abaturage bakaba bacyuhira imyaka yabo bakoresheje amaboko yabo rimwe nibwo twejeje muri bibiri n'icyenda ariko ikindi gihe cyose twahoraga duhomba dufite amadeni y'ifumbire twananiwe kwishyura umurenge waduhaye uvuga ngo rero ushize muri rusange urasanga uyu mushinga nta- abaturage ntacyo wabamariye kuzamura rero ikidomoro biratuvuna cyane turavomereho dutwara nk'ibitunguru tugakoresha amaboko yacu urumva ni ibintu bitugora cyane tuvomesha ibidomoro Eh, ndetse aribyo nkanjye nshaje nkoresha aka cumi n'atanu urwego rw'umuvunyi rusobanura ko ubu rwahawe ububasha bwo kugenza ibyaha ariko yaba rwo cyangwa se izindi nzego za leta zishinzwe kugenza ibyaha kugeza ubu nta bantu bari bagezwa mu nkiko barebwa guhombya leta za miliyari zatikiriye mu mishinga itarizwe neza cyangwa se yapfuye itaragera ku musozo hagiye humvikana abayobozi bato bakurikiranweho kunyereza amafaranga make yari agamije wenda kubakira abaturage abakurikiranyeho kunyereza amafaranga yatanzwe n'abakoresha mituweli do sante ariko nta muntu urarahanirwa ko umushinga we wizwe nabi ugahombya leta za miliyari asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ihiganwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru eh, ry'ibihugu byo muri afurika ku bakinnyi bakina mu bihugu byabo can rirabandanya mu gihugu cy'u rwanda dufise ku telefone mugenzi wacu jean claude munyandinda Eh, wiriwe neza jean claude
niwe neza fidele wo tubwira muri make ku munsi ugira gatatu w'ihiganwa rya shan uko ibintu byifashe Eh, mutubabarire eh, eh, turatakaje eh, mugenzi wacu jean claude munyandinda ariko turabandanya tumurondera ku telefone Eh, reka tubandanye ku makuru Eh, uyu ni wa mwanya w'abanywanyi bacu eh, kuri facebook aho dutega amatwi mugenzi wacu oriane itanga ishaka
abagize akanama k'amahoro n'umutekano mu ishyiramumakungu oni bazogendera uburundi kuri uyu wa gatatu bitegekanije ko izo ntumwa zizoba zirongowe na ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri onu samantha paul n'uw'ubufaransa françois delatre bakazogirana ibiganiro na perezida pierre nkurunziza kumwe n'abagize sosiyete sivile abanywanyi bacu kuri facebook bagize icyo babivuga ko niyo nkindi avuga ati kuza byari byiza ariko samantha paul ntakenewe ku butaka bw'u Burundi kuko arafise uruhara mu ndyane ziriko ziraba mu burundi nimba atazoba aje gusaba ikigongwe arirekera kabisa ntakenewe na gato ku butaka bw'u Burundi ariko nimba azobanza gusaba ikigongwe araza agisabe aca asubira inyuma azoheza agaruke rero baganire ibindi amaze kugirirwa ikigongwe odette avuga ati abo bazungu nibo bene kudutaburira igihugu ngo baza kudufasha iki ati yaba twamushobora twumusubizayo n'amaguru Pierre Celestin avuga ati yoza bakamuzungurutsa igihugu cyose byotuma amenya ukuri atakubariwe n'abandi akenshi baba bafise aho bahengamiye amede avuga ati ni byiza barahawe ikaze mu gihugu cy'u Burundi atariko ikibazo aho kiri ndibaza ko leta itazobakira joseph wavuga ati abarundi twaramenyereye gutera ivyatsi onu itamuhinduye turamutera ivyatsi samantha julie wavuga ati ntawe dukeneye nagume hiyo ibi vyose biri mu burundi ni ukubera uwo munyamerika kazi rube vyavuga ati basha azoba arinda uyu mugore ahonyoye ikirenge ino ndayifirmine akavuga ati ntibaze muga biragoye hasigayeho imana niyo yo kudutabara nayo aba badede bigize ibinini janvier avuga ati ntibaze babandanye kugira montage z'ibinyoma gusa bazotangara turi kurya kandi turyama andre avuga ati ntibaze turabe ko bogondoza nkuru nziza akaduha amahoro kasien avuga ati aha emwe nibaze bimara ubute mugabo nimba ari wa wundi perezida nzi yananira abarundi n'amakungu sinizeye ko no kubakira azona bakira kwere ati kandi naho yobakira reka nta kizovamo joseph avuga ati nibaze bamubwize ukuri batajya umunwa ari kure manda ya gatatu bitagenze uko nibafata ingingo yo kumwomora ku nguvu mvyariye wavuga ati samantha power ivyo yakoze bibi ku burundi ni byinshi ntawe dukeneye eric wavuga ati none ko leta itemera power jewe mbona izo ngendo atakizovamwo abenego avuga ati nibaze kabisa madaha avuga ati nibagereyo pe ahari inkuru nziza yagira icyo yibwira gateka avuga ati wapi baze canke bareke nta bishasha batuzaniye abarundi turabimenyereye ni kwa kundi nyene fami avuga ati nta neza tubizeye ko kuko nibo badutabaguriye igihugu bajila avuga ati ntibarungi ku wundi apana samantha odette akavuga ati ntawe dushaka nta neza y'abazungu buzuye inda mbi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc tugaruke ku byerekeye umupira w'amaguru higanwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru ry'ibihugu byo muri Afurika ku bakinnyi bakina mu bihugu byabo cyane ririko ribandanya umunsi ugira gatatu mu Rwanda mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda aratubwira ku nkino z'uno munsi kuwa mbere
ku munsi wa gatatu w'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu umupira w'amaguru ku bakinnyi basanzwe bakina mu bihugu byabo shani bibiri na cumi na gatandatu irimo kubera mu rwanda hari hatahiwe itsinda rya gatatu ririmo gukinira kuri stade rujane ya kigali i nyamirambo guhera isaa cyenda ikipe ya tunisiya yatangiye gucakirana na gineya mu mukino waranzwe n'ishyaka ku mpande zombi abakunzi ba ruhago nabo bari bahari usibye ko abantu batari bapfutse sitade nk'uko byari bimeze mu mukino ufungura wabaye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize cyangwa mu mikino yabereye mu mujyi wa butare ejo ku cyumweru Ahmed Akaichi rutahizamu wa Tunisia niwe wafunguye amazamu ku minota mirongo itatu na rimwe y'igice cya mbere ku gitego cyiza yatsindishije agatsinsino uyu kabuhariwe usanzwe akina mu ikipe ya Etoile du Sahel yakomeje kuzonga Guinea ku buryo yari agiye gusubyamo nyuma y'iminota itatu ariko umupira urenga izamu nubwo Guinea yatakaje umukinnyi wayo ukomeye muri ba myugariro ariwe Ibrahima Aminata Konde waje kuvunika akavamo ntabwo yacitse intege kuko umusatirizi wayo Arsene Kamara usanzwe akinira AS Karum yaje kwishyura iki gitego habura iminota itandatu gusa kugira ngo igice cya mbere kirangire umwe mu basesenguzi bakurikirana ruhago muri irushanwa rya Shan yerekanaga ko yasanze muri icyo gice cya mbere amakipe yombi yari afite imbaraga imwe ku buryo bwayo tunisiya ni ikipe iri very tactical kandi bakaba bafitemo abatekinisiye benshi mu gihe gineya ifite abantu b'ibigango cyane bashyiraho fizike ariko nabo ku rundi ruhande bakagira pace barihuta nabo hejuru y'ibigango bafite ariko bafite na pace umuvuduko ibyo rero wabonye ko gineya yabujije tunisiya gusetoringa umukino wayo no gushyiraho imbaraga nyinshi bityo rero tunisiya yaje yaje kuyigora kugeza ku munota wa mirongo itatu ibyo rero bikwereka ko hari hagati yo kwirarira mu by'ukuri kumva kuri favori n'amateka yawe aguherekeje gineya iri kuba realistic ahantu na gineya abantu bagomba kwitinyira ni ikipe nta kintu mu by'ukuri kuri bo barimo baratakaza bakimara guhindura ku minota mirongo itanu y'umukino umukinnyi ahmed akayici wa tunisiya yongeye kwigaragaza atsinda igitego cya kabiri iki gitego ntabwo kigeze gica intege ikipe ya gineya kuko rutahizamu wayo arseni kamara yatsinze ikindi gitego cyo kwishyura hasigaye iminota irindwi gusa kugira ngo umukino urangire nubwo iri rushanwa rikiri ribisi aba bakinnyi babiri arseni kamara wa gineya na hamed akayici wa tunisiya nibo bahise bajya ku isonga ku bamaze gutsinda ibitego byinshi muri iyi shani irimo kubera mu rwanda kuko umwe umwe muri aba bombi amaze gutsinda ibitego bibiri mu kanya gashize isaa kumi n'ebyiri hamaze gutangira undi mukino wo mu itsinda rya gatatu urimo guhuza nigeri na nigeria uko uyu mukino uba wagenze turaza kubigarukaho mu makuru yacu ataha yari claude munyandinda i kigali
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya yamara imbere yaho reka tubabwire um, ince- um, incamake y'amakuru twabashikirije ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'igihugu ca iran bwatangaje ko ibihano bishyashya vya leta zunze ubumwe za amerika ku mugambi w'amamisire balistike y'ico gihugu biteye kubiri n'amategeko umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa iran hossein jaber yatangaje uno munsi kuwa mbere ko iran izokwishyura mu gukomeza utwigoro twayo ku vyerekeye umugambi wayo wa misile balistike wemewe n'amategeko no gukomeza uburyo bwayo bwo kwivuna umwansi ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika byasohoye itangazo rivuga ryi- rishimitse ko banegura bivuye inyuma ibitero byagizwe ku mugwa mukuru wa burkina faso bigahitana abantu mirongo ibiri n'icyenda bigakomeretsa abandi batari bake baturuka mu bihugu cumi n'umunani iryo tangazo risohotse mu gihe burkina faso yatanguye ikiringo cy'iminsi itatu yo kugandarira abo bantu biciwe muri iyo- muri ibyo bitero byagizwe ku ihoteli ikomeye n'iyindi nyubakwa yo gufunguriramwe iri hafi yayo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyo hoteli ku mugwa mukuru wa wagadugu bita splendid na resitora iri hafi yaho yitwa cappuccino cafe binjira batangura kurasa abantu bari muri izo nyubakwa abanyamerika mu gihugu cyose bibutse uno munsi kuwa mbere itariki y'amavuko ya martin luther king jr yayoboye umuhari w'abaharanira uburenganzira n'agateka k'abirabure muri amerika martin luther king jr yamenyekanye cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo itanu na gatanu igihe yayobora ukwihoza amabus atwara abantu mu gisagara cya montgomery mu ntara ya alabama mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za amerika mu byatumye icyo gisagara gikuraho inyifato yo gukumira abirabure mu mabisi atwara abantu yamara umuyobozi akomeye cyane mu rugamba yabaye umuyobozi akomeye cyane mu rugamba rwo guharanira uburenganzira n'agateka ka muntu k'abirabure mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu akaba yashikirije ijambo rikomeye ryinjiye mu mateka I have a dream ni ukuvuga ndafise inzozi mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu i Washington DC muri pakistan abagwanyi b'abataliban biyitiriye igitero ca bombe cagizwe ku basirikare bagwanira mu kirere bashika kuri batanu gikomeretsa abandi batari bake igipolisi kivuga ko ico gitero cagizwe cagizwe kuri uno munsi wa mbere hanze y'igisagara ca keta umugwa mukuru w'intara ya bulacistan isanzwe igizwe n'umutekano muke umwe mu bategetsi ba leta avuga ko abagwanyi baturikije iyo bombe mu gace kitwa marget aho ba- bari bateguye ko basambura imiduga y'abasirikare bagwanira mu kirere bita frontier corps Eh, twobamenyesha mu rundi rukino ku vyerekeye ihiganwa rya CHAN mu Rwanda hagati y'igihugu ca Nigeria na Niger ko Nigeria ariyo yatahukanye intsinzi y'ibitsindo bitatu ku gitsindo kimwe ca Niger ku yindi nkuru twigeze kubabwira mu makuru twabashikirije abakinyi b'urukino rwa tennis batanguye batanguye gukina uno munsi wa mbere mu ihiganwa rya tennis ya Australian Open mu gihe hari amakuru avuga ko ku vyagirizo vy'abakinyi bakiye amafaranga kugira bitsindishe n'impaka mu mahiganwa ivyo bifatiye ku nzandiko z'ibanga zamenyekanye nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha niho bigarukiye tukaba dushimye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na innocent kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo na oriane itanga ishaka turabashimiye cyane mugire umugoroba mwiza naho ubutaha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.